wawe
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu facebook na twitter mudusanga kuri arobaz vyewe radiyo yacu naho kuri wayishati radiyo yacu vyewe akadomu com ni site yacu mukuraho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi cornelius ku buhanga bw'ivyuma nadia taha niumfasha kubagezaho ino gahunda mu kiganiro muri sanga kuri mikro muri kumwe na jeffrey mutagoma
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muri repubulika ya demokarasi ya kongo intambara ikomeye hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu urwanya ubutegetsi irakomeje mu mpera z'icyumweru gishize ingabo za m makumyabiri na gatatu zigaruriye imijyi ya kiwanja na rucuru byiyongera ku ya kitagoma na uh, uh, mumbabarire ndabona sanu wanditse nabi hano bunagana uriya mujyi uhana imbibe na repubulika ya uganda ubutegetsi bwa kongo bwihutiye kuvuga ko aba barwanyi bashyigikiwe n'ingabo z'u rwanda bwirukana ambasaderi visenti karega wari uhagarariye u rwanda i kinshasa ku munsi w'ejo u rwanda rwasohoye itangazo ruvuga ko rubabajwe n'ibyakozwe na leta ya kongo rubwira amahanga ko kongo iruhindura urwitwazo ariko mu by'ukuri ifite ikibazo cy'intege nke mu byerekeye ubutegetsi n'umutekano u rwanda kandi rwamaganye imvugo uh, ruvuga ko ikoreshwa n'abanyapolitike n'abantu ku giti cyabo muri kongo mu kubiba urwango rugamije kwibasira abanyarwanda n'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda rwavuze ko leta ya kongo ikomeje kwegeranya ingabo n'ibibunda bya rutura hafi y'umupaka w'ibyo bihugu ariko rwongeraho ko ingabo zarwo ziryamiye amajanja bishaka kuvuga ko ziteguye intambara iyo ari yo yose ishobora kuvuka hagati eh, y'ibihugu byombi hagati aho inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu zikomeje intambara zerekeza mu mujyi wa goma aho uyu munsi abaturage baramukiye mu myigaragambyo yo kuzamagana ibi bintu biragana he nibyo tuganiraho uyu munsi mu kiganiro muri sanga mu kanya ndatangira kubaha ijambo nakira ibitekerezo byanyu mwe mudukurikiye aho muherereye hirya no hino ku isi ariko munyemerere mbanze mu mujyi wa goma tumaze kuvuga aho turi kumwe n'umunyamakuru jimmy shukran bakomera umunyamakuru wa kivu morning post akorera kandi na radio kivu one bwana bakomera ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane mutagoma suhuza abantu bose bari kudukurikirana hirya no hino ku isi abantu bakurikirana radiyo ijwi ry'amerika muri aya masaha urakoze cyane uri mu mujyi wa kivu rero ubu tuvugana muri aya masaha aho um, prito wa um, nanjye ngo wa, wa kivu mbabarire wa goma ariko nyine ni mu ntara ya kivu y'amajyaruguru Mm. Yeah.
intara ya kivu y'amajyaruguru ni nayo irimo kuberamo imirwano ingabo z'umutwe wa m makumyabiri na gatatu zirwanya ubutegetsi bwa kongo zikomeje mu buryo bugaragara kugenda zitsinsura iza leta aho mu mujyi wa goma uri ku mupaka w'u rwanda na kongo ubu byifashe bite
Ah, hano mu mujyi wa goma ibintu ntabwo bimeze neza mutagoma Ah, kuko abantu bose ba- bikanga emu makumyabiri na gatatu abarwanyi ba emu makumyabiri na gatatu wenda kuba bagera mu mujyi wa goma isaha iyo ari yo yose Ah, byatangiye byatangiye aho abo barwanyi bafashe ah, uturere uduce tumwe na tumwe twa rucuru ah, ikiwanja no mu zindi grupema nka za gisigari aho byatangiye imirwano myinshi yahuje ingabo za kongo ndetse ah, n'abo barwanyi bari makumyabiri na gatatu ah, bafatiye utwo duce byateye rero impagarara mu- mu baturage abenshi babu- bava mu byabo abandi bakaguma mu turere bari barimo bakabana n'izo ngabo za emu makumyabiri na gatatu tuvuge nko mu mujyi wa kiwanja no muri rucuru santere hari ibiro by'akarere ka rucuru Ah, urabona ko bamwe barahunze abandi bakaguma mu- mu- mu- muri utwo turere aho babanye tuna emu makumyabiri na gatatu kuko emu makumyabiri na gatatu ikimara gufata utwo duce haje ba- batanze ubutumwa bari ku- kwereka abaturage ukuntu bo eh, bazanye amahoro nta bintu by'impagarara ndetse ni ah, ni- ni- ni- ni- n'intambara bashaka ahubwo ko bashaka ubumwe bw'abanyagihugu so ibyo byose rero bikaba byara- byarazanye impagarara mu mitwe y'abaturage ugeze hano muri goma biba ibindi bindi kuko mu itangazo ry'uyu munsi emu makumyabiri na gatatu ah, yashyize ahagaragara ivugira kuri radiyo ah, communautaire la verite ni radiyo ikorera hariya mu mujyi wa kiwanja ah, ni muri teritwari ya rucuru emventura yatangaje yuko eh, ifite intego yo kwegera uturere twose muri utwo turere twose harimo n'umujyi wa goma ah, uduce n'utundi duce twa masisi n'uturere twa lubero n'ahandi muri kivu y'amajyaruguru aho ibintu usanga yuko ah, bi- bi- bi- biba byaze- byazanye i- i- i- situation itari nziza mu mitwe y'abaturage mu mujyi wa goma rero muri mu- kuri- mu gitondo kare kare k'uyu munsi wa mbere niho imyigaragambyo yatangiye aho abayobozi b'amasosiyete sivile ba- ba hano muri goma ba- bari ba- bari gusansibiriza abantu bararikira abantu ku myigaragambyo Mm.
Eh, Shukran.
imyigaragambyo yahereye ahitwa ntwe perezida ni ni umuhanda mugari eh, werekera ku ku biro by'umukuru w'intara ya kivu y'amajyaruguru Mm, shukran, bakomera- aho berekera ku biro by'umukuru w'intara Buha- buhagaze gato barahava, bazunguruka umujyi wose Mm.
Mm, buhagaze gato iyi myigaragambyo nda- turayigarukaho mu kanya guma ku murongo mbanze nakira abantu hano mbona bakomeje guhamagara cyane Tu- turakugarukaho mu munota umwe utubwire iby'iyo myigaragambyo uko yagenze ariko reka tubanze twakire habonimana jedone uh, ikaze mu kiganiro muri sanga
halo yego habonimana turakumva uherereye he igitekerezo cyawe
dojewe ndi mu burundi
yego
bo icyumviro cyanjye cyari cy'uko nibaza yuko eh, bikenewe no kuraba eh, ariko ngo bibazo bikeneye amahoro kuko ariko uraraba muri afurika bisaba yuko eh, twese hamwe nk'abanyafurika tujya hamwe kugira turondere amahoro hamwe iyo igihugu kanaka kibifite ingorane eh, ikindi gihugu kigenzi cyacu kikumva yuko hari ingorane eh, bigafashanya hagati y'ibyo bihugu rero kituzo cyangwa intererano yanjye yari yuko eh, ari kongo yoba indepanda nk'uko isanzwe iri i- yarikukiye ntihagire eh, abantu kanaka bashobora kugenda ngo babogere muri icyo gihugu ba- ah, bafata intara nk'uko biretse biraba hanyuma ibindi bihugu ugasanga bya- biratekanye Ah, mugenzi wawe udafite ikibazo uno munsi urashobora kugira ikibazo ah, ugatekana mugabo icyo hirya y'ejo bishobora gushikira were ku bwanjye numva yuko tweze hamwe ari eh, ibihugu biri muri afurika twujya hamwe kugira turondere amahoro hamwe nicyo cyifuzo cyanjye Diodone Habonimana urakoze cyane reka twambuke tujye kwa Claver Rubanga umunyarwanda ikaze mu kiganiro muri Isanga
mahoro cyane komera komera igitekerezo aho uherereye
bwemerereye hano i bujumbura icyo nagomba nterere ku cyerekeye iyo mirwano iri hagati ya emu ventura n'ingabo za kongo Mm,
ni uko ahakuru n'ahakuru boganira kuko bwe- intambara ubwe kongo yarayinaniye ko ituza emu ventura rero icyo bapfa bo baragipa ntibicare ku meza baganire hama intambara ibone guhagarara
Claver Rubanga urakoze cyane ugira umunsi mwiza i Bujumbura
murakoze namwe dusubire kwa Jimmy Shukran bakomera wari utangiye kutubwira rero uko imyigaragambyo yatangiye uvuga uti yahereye hehe yerekeza he eh, iteye gute
Eh, murakoze cyane mutagoma nagiraga ni imyigaragambyo yahereye ahitwa entre perezida ba- abaturage bari bafite intego yo kwerekeza ku biro by'u- bya guverineri w'intara ya kivu y'amajyaruguru murabizi yuko uyu- muri iki gihe twe turi eh, mu buyobozi bw'igisirikare cyangwa se etat de siege Eh, bahageze batanga ibyifuzo byabo eh, guverineri a- a- ara a- arabyakira arangije kubyakira abaturage barakomeza niho bazungurutse muri goma yose ariko eh, nyuma gatoya nk'isaha imwe kuko imyigaragambyo yatangiye saa moya n'igice za mu gitondo hano mu mujyi wa goma isaha imwe n'igice ir- yarangiye imyigaragambyo ntiyaba ikiri imyigaragambyo ahubwo bisa n'ibintu bibaye nk'intambara kuko ah, bagiye ba- ba- ba- ba- ba- babomora ibintu byinshi Ah, nta kazi kahabaye amaduka ntiyafunguye umunsi mu mujyi wa goma mu gi- mu- mu gitondo hose nta- nta- nta- nta bicuruzwa nta bacuruzi ba- bakoze akazi kabo So, eh, bisa- bifata indi ntera ubwo baza aho ngaho berekeza ku mupaka ubwo ababomoraga ni Ah, abaturage benshi babona bafite benshi babona bafite intandaro yo kwerekeza wenda nko mu rwanda kuko murabizi abakongomani bari bari bafite tena ibitekerezo nk'ibyo ngibyo myigaragambyo yatambutse bamwe bagashaka kwinjira mu rwanda ku gahato ariko ah, nyuma ho gatoya ah, ingabo z'igihugu ndetse na n'abashinzwe umutekano babashe ku babashe kugarura ikibazo situation barayikana ah, ibintu bigaruka ku murongo Ah, gusa na nu- na- no muri aya masaha tuvugana mutagoma mubwire yuko hano mu mujyi wa goma nta imodoka ntiziri kugenda wenda i- i- aba- i- ibiri mu muhanda gusa ni za moto naho imodoka kabisa nta nta- nta- nta- ntabwo ziri kugenda kabisa Mm, mu kanya turasubira ku murongo wa telefone ariko nari nkubajije nti kuvuga ngo byahinduye isura hatangira kuba ibyo kubomora amaduka abantu barafunga ayo maduka ni ay'abaturage abomorwa n'abandi baturage
Ya, na- n'ay'abaturage n'ay'abaturage kuko ah, hari ah, iyo imyigaragambyo ngeyo yahabaye hano mu mujyi wa Goma kuko tumenyereye imyigaragambyo yabaye ah, nta muntu uba ukwiye gufungura iduka kuko ibibazo biba byinshi So, isura aho yahindutse ni uko baba abo ba- abo bari bari mu myigaragambyo abantu bigaragambyaga ba- bashatse kubomora amaduka hariho n'iduka ry'u- ry'umuntu wo mu buhinde eh, nawe akora muri mission mizene muri monisco Eh, iduka rye baribomoye cyane tena ah, nawe bamusanga indani ba- ba- bashaka nko kumukubita uretse yuko eh, abashinzwe umutekano bahise nyine bahagera baka- baka- bagatabara ubuzima bwe naho ubundi byahinduye isura bisa n'ibishatse kuba nk'ibyo twabonye mu minsi yashize aho abaturage bari bari mu myigaragambyo bari kuvuga ati monisco cyangwa ah, ya monisco igomba kuva muri congo bigahindura isura So, nicyo kibazo kiri hano mu mujyi wa goma iyo imyigaragambyo ihari eh, bihindura isura bikaba bikaba nk'ibikorwa by'urugomo rimwe na rimwe Mm, none se wowe ijisho ry'umunyamakuru aho ngaho igoma uravuga uti bashatse kumena umupaka ngo binjire mu rwanda abasivili binjira ku mupaka urinzwe n'abasirikare uretse wenda ibyo kwiganirira ubona izo ngabo za kongo iyo zibareka ukurikije uburika n'uburakari bari bafite ku maso cyangwa se uburyo bari bitwaye ubona koko bajyaga gutinyuka kwinjira mu rwanda ah, bagatangira gukora ibikorwa nk'ibyo
mutagomba n'abatwumva bose nkubwire yuko ah, ubu ngubu abakongomani nta mvuge ngo imitima yabo isa n'iyahindutse cyane kwinjira byo ni ngombwa kuko ngewe ubwanjye nari ndi mu myigaragambyo najyanaga nabo ah, ah, abanyamakuru twari benshi twageze natwe aho ngaho wabonaga yuko bagomba kwinjira tu bari bakwiye kwinjira kuko bageze ku mupaka batera amabuye bashaka kwinjira mu muha- mu- mu- mu- mu- mu- mu gihugu cy'abaturanyi cy'u rwanda Ah, ariko wabonaga yuko bagomba kwinjira kandi ibyo nta nta mpagarara twe twabigiraho iyo eh, abashinzwe umutekano bata- bata- ba- badakora interivasiyo batahagera u- ubona ko bari bakwi- bari bagomba kwinjira tu kuko mutagomba nkibutse yuko mu minsi yashize eh, hari umusirikare hari umusirikare wa- wa faridese nawe wambutse ava muri ava mu mujyi wa goma yambuka umupaka aragenda yicayeho abantu babiri ibyo mwarabyumvisha hamwe natwe nyuma nawe bara- baramurasa Ah, ubona ko n'abaturage nabo bamaze kwishyiramo ikintu cyo kuvuga ati u rwanda nirwo ruri gusapotinga emu makumyabiri na gatatu so then niba u rwanda ruri gusapotinga emu makumyabiri na gatatu wenda ku ruhande rw'abaturage uko tubibona abaturage babona ko guverinoma cyangwa igisirikare cya kongo cyananiwe guhasha emu makumyabiri na gatatu kandi hano muri goma muri iyi minsi iyo uvuze emu makumyabiri na gatatu abaturage bahita babona antotineti bahita babona rdf bahita babona ingabo z'u rwanda ntabwo bemera yuko ah, imirwano iri kuba hagati ya ya frdc cyangwa ingabo za congo na m makumyabiri na gatatu ahubwo babona ko ari frdc na na rdf ingabo z'u rwanda niyo mpamvu usanga ubona ko bo baba bashaka akenshi na kenshi baba bashaka ubushotoranyi baba bashaka kwinjira mu rwanda ku gato kugira ngo eh, we- wenda nabo babashe mvuge ngo ni ni- ni nko kwiyishyura ni nk'inyishu eh, kuko biba bigoye cyane kandi ni- ni- niba bishyigikira biri kubungabunga ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga bati dore uyu munsi inzu ingabo eh, z'u rwanda ziri kwinjira mu mu- mu- mu karere ka ka- ka nyiragongo kuko na- na- nako ni akarere gako gahanye umupaka n'u rwanda aho biravuga yuko ingabo nyinshi z'u rwanda zihinjirira so ukabona ko abaturage icyo kintu bamaze kukishyiramo iyo bitaza kuba ah, interivasiyo z'abashinzwe umutekano n'igisirikare n'abarinzi umupaka aho ngaho abaturage bari bakwiye kwinjira tu kuko Ariko- nibyo byagaragaraga muri muri objectif za buri A- kagame ariko shukurani i- nubwo bivuga gutyo ibyo abaturage bavuga ibyo bashinja ingabo z'u rwanda mu by'ukuri nta n'ubwo ari abaturage gusa ahubwo ni leta ya kongo leta ya kongo niyo ibibwira abaturage kandi ntekereza ko ubanza atari bose ni ikimenyemenyejo leta ya kongo yirukanye ambasaderi w'u rwanda i kinshasa turabigarukaho mu kanya bwana shukran jimmy bakomera unyemerere nanone ugume ku murongo gato tubanze tujye kwa twagira yezu marcel ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane kandi mbanje kubaramutsa yego
ni ukuvuga ngo ikintu navuga rero ko iriya ntambara yo mu burasirazuba bwa kongo kuko nakomeje kujya wenda ndabivuga kenshi bitewe ni- na topiki mwabaga muriho Eh, ubu ikintu kigaragara ni uko byarenze ikibazo ahari cy'u rwanda n'aba- n'abakongomani ne- ndetse n'abatangiye kwinjira no mu maduka y'aba- y'abatavuga ikinyarwanda y'abanyamahanga bakure bakajya gusahura bakabomora ibyo ngibyo noneho byatangiye kurenga ubushobozi nk'uko umunyamakuru shukurana amaze kubivuga ariko nanone wasubiza amaso inyuma ukareba iyi mitwe yitwaje intwaro yo muri- zo muri yo mu burasirazuba bwa kongo byakabaye leta ya kongo ivuga ngo ni fdr iri kudutesha umutwe kandi n'iy'abanyarwanda kuko natwe ubwacu dushaka ko fdr rifatwa uriya mutwe ukarandurwa burundu none umutwe w'abakongomani wavukiye muri kongo bo ubwabo bararwana nibarangiza babitwerera igihugu mu bigaragara hari abanyepolitike bakomeye muri kongo bihishe inyuma y'ibibera mu burasirazuba bwa kongo kuko iyo urebye imvugo yabo nk'abanyagihugu ubwabo irahabanye ibintu ntuza aherukiye gutangariza i bukavu bihabanye n'ibyo perezida bari kuvuga avuga ko ibintu by'intambara bitari bikwiye hari hakwiye ibiganiro ibyo ni ibintu byavuzwe ubu ni ukuvuga ngo igihe gishize imishyamirano itangiye
uwahoze ari perezida wa kongo joseph kabila ntacyo kintu aratangaza Mm, bariya twa- abafayuru n'abandi benshi ntacyo baratangaza twagira ariko- yezu urumva ko n'abantu abavandimwe bav- bavugiraga hariya i burundi bari bagize bati "Ni- birakwiriye ko abakongomani ubwabo bumvikana bakareka ibyo kurwana none wowe urimo uravuga uti abakongomani nabo ubwabo ntabwo barimo kubibona kimwe Eh, ibi biganiro hambere perezida wa kongo aherutse kuvuga ati ntabwo nzaganira nabo eh, reka nze mbasubize aho bagomba kuba bari wowe ibi biganiro urabona byashoboka marcel
nyakubahwa mutagoma ibiganiro birashoboka kuko intambwe ya mbere izaterwa na guverinoma leta ifite inshingano zo kurinda abanyagihugu bayo igihe cyose kariya akaduruvayo kakiriho ni intege nkeya za leta reba nk'ubu bariyambaje ko ingabo za afurika y'iburasirazuba zigomba kujyayo none mama saniya suyu hasani yamaze gutangaza ko ingabo ze zitakigiyeyo iza kenya zaharaye rimwe zihita zishabukayo ubu hasigaye ingabo z'i burundi gusa none se niba umuryango ari umwe afurika y'iburasirazuba ukavuga ngo nimuzemo umusaga ariko kiriya gihugu cyose ngishaka hariya hagaragaramo gutsindwa kuko niba ari umuryango umwe ni umuryango umwe hariya haragaragaje intege nke buriya ni ukuvuga ngo bano barwana emu ventura bo ubwabo bazi- ba- bafi- babwiye leta ibyo bifuza leta kuki idashaka kubikora ngo baganire abaturage baryame basinzire none umuturage w'injiji uri kugenda mu muhanda uta- utari na kaburimbo warigwa yirukanka asahura abaturage asahura aba- asahura abashoye imari kandi n'ubwo mwirwano izahagarara ntarinda kuba na mudugudu biriya ni ukwica abaturage ni ukubadoroga mu mutwe biriya ni nko kubaha ibiyobyabwenge Mm, kuko ni Marcel- ukuvuga ngo n'abanyepolitike bakomeye ubwabo babe babivugaho rumwe ni Nya- ikibazo marcel nyemerera nyemerera ugume ku murongo nawe gatoya mbe ngufite Yego.
Nyemer- eh, nyemerera ugume ku murongo ndagaruka ndagaruka iwawe mu kanya ucutse igitekerezo cyawe ariko eh, reka mbanze nakire mvuye kure andrew ikaze mu kiganiro muri sanga
ikaze bakama murakoze cyane Eh, uherereye he igitekerezo cyawe
imbere muri afurika y'epfo mu kagera ka biza Durban, Eh, muri durban aho muri afurika y'epfo murakomeye
birakomeye cyane ni igitekerezo cyawe
rero igitekerezo cyanjye gihagaze kindi ngaragaje ko mbizi ibyuwo mukama avuze Mm.
unyumva ko tubihuriza hamwe kuko jewe ndaguze ikibazo cyo muri kongo ni ikibazo cy'akarere ariko ikibazo akarere barihemuriye kuri kongo kandi akarere kari kagiye kurikurikiranamo mbega ko u rwanda barushinja ko rufite aba- abasoda nayumvise bavuga na perezida umuntu yarakandaga avuga ko afite ibyemezo ko yafashe ingabo z'u- z'u rwanda zirwanira muri kongo ariko u rwanda ntacyo rwari dukwiye kumushinja ku itangazo rya- ry'u rwanda ko mbere sori bihakane cyangwa ibyemere yarahoze uko kandi na perezida aravuga ko bavugana na perezida kagame bavuganye ibyo bavugana atari ibyo bavuga mu nyuma bamaze kurwana mbega aho hoho ntushobora kubitahura neza ko ibyo bintu u rwanda batabifitemo uruhara mbega aho hoho nimba rubifitemo uruhara u rwanda rwo- ko eh, kongo yagirizwa u rwanda ko eh, bica abanyagihugu abenegihugu babo ariko Mbega hoho ariko bwanamvuye Ari- kure bwanamvuye kure u rwanda rwo ahangaha rwarabisobanuye ruvuga ko iki kibazo ari ikibazo cy'abanyekongo hagati yabo ubwabo ruhakana yuko nta ruhare rufite muri muri iki kibazo uretse ko leta ya kongo irushinja kugira uruhare muri iki kibazo ni ibintu u rwanda rwashyize ahagaragara nta nta ku- nta kubishidikanyaho
okay nawe tuzogaruka kuri icyo ariko tu- twemezanye ko iki kibazo cyeza akarere naho akarere kagomba kucyikuramo kubyikuramo iyi ni intambara yeza akarere k'iwacu naho uburundi n'u rwanda basubije hamwe mugabo urabona ko kongo nayo ikwiye kwatakana no- kwa- kwatakana no- n'u rwanda twizere ko hari impamvu hari impamvu iri gutuma umutekano wacu uturahungabana niyo mushinga nayo yavuze ati hakeneye ibyo- umwumvikano wabajya abantu bari muri bari inyuma ya leta batagiye muri leta bavuga nka- nka nka kabira kuva ko ari inyuma ya leta n'ibyo mushinga nawe twayuri bakagira icyo bashyikiriza u rwanda uko nayo ifitemo nuvuga ijambo ribaza bajya abantu hariho akaboko kari inyuma tutabona neza mu gihe cyose bivuga ko kabisa murakoze urakoze bwana urakoze bwana mvuye kure twagerageza ubihangane gatoya mu kanya turaje iwawe reka mbanze nsubire kwa jimmy shukran bakomera wumvise ibyo bwana twagerayezo marcel yavugaga avuga ati birakwiriye imishyikirano irashoboka hagati y'ibihugu byombi ndumva ko hari umukomanda mushya wa regiyo ya munani wageze igoma aje kwitegura imirwano karundura wowe uraho ngaho igoma urabona ibyo marcel avuga by'uko hashobora kubaho kumvikana hagati y'impande zombi ukurikije ibyo ureba n'amaso yawe ni ibintu bya hafi aha shukurani uranyumva shukran abanza shukran bakomera tutakimufite ku murongo wa telefone reka dusubire kwa twagira yezu marcel shukran naboneka hariya ku buhanga bw'ibyuma baraza kumbwira ubwo twagira yezu rero wari ugikomeza igitekerezo uvuga uti iby'imishyikirano mu by'ukuri birashoboka
imishyikirano kubera ko u rwanda rwagaragaje aho ruherereye ku kibazo cya kongo emu ventura irwana leta ya kongo izi ikirwanira n'icyo ishaka igikore intambara irahita irangira kuko iriya ntambara nubwo bayishinja u rwanda twe tuyishinja kongo kuko bazi urabona wenda uhereye uriya mutwe ushibuka kuri fenibeti urebye ba rurampundu ubwo barwanaga bikazamuka bakumvikana bigahosha ni mu kuntu baje kwishyura kuko leta ya kongo rero yemeye kuvanga iki ingabo ziriya nyeshyamba na efuperi baremeye kubivanga nyuma bihindutse bati twe turasubira noneho mu ishyamba gufata intwaro kuko emu ventura ni abakongomani efuperi ni abakongomani leta ni abakongomani bose ni abanyagihugu bamwe bo ubwabo nibo bari kurwana ubwabo ni nabo rero ibiganiro niba bikuze ibiganiro icyo bashaka bacyumve bakibahe urebe ko intambara itarangira naho kugira ibibazo ukabitwerera umuturanyi inzu yawe yashya ngo ni morisi usenyeye ibiza byaza ejo bundi bo baravuze noneho ngo twabibye n'ingagi ntiwamenye uko byabaye ibibazo ejo baravuze noneho twabibye n'ingagi tumva bitangiye kujya birarenga n'izindi baraje bavuga ko twabambuye n'imihanda mu minsi iri imbere bavuga ko mpamvu batagira imihanda ari twe tuyiba marcel twagira yezu marcel twagira yezu urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe reka twambuke tujye kwa zabile nduwimana ikaza mu kiganiro muri sanga
ubwa mbere ntabwo ko waramutse amahoro amahoro cyane uherereye he zabile
mperereye ngaha ayo mu gihugu cya kenya niho mperereye ariko nagira ngire cyo nkusikirize kuri uwo kubera ko biranga mu gihugu kibanye cya kongo jewe ku cyo novuga eme ventura ni abanyekongo kuba bavuga ko yani atari abanyekongo ariko twibuke ko muri kongo havugwa indimi nyinshi cyane kuko igihugu cyose iyo ku mupaka usanga hari abantu bavuga igihugu indimi ururimi rwo mu kindi gihugu nk'uko genda bibona abanyekongo nyine bategerwa kwikemurira ikibazo cyabo batarabye amahanga ibi na biriya kuko igihugu ni ikiwabo nibo bategerezwa kucyubaka kandi nibo bategerezwa gukora icyo ari cyo cyose gishoboka kugira ngo gitere imbere rero niyo mpamvu ugiye cyo mbona bugira ibiganiro kugira ngo bikunde bigende neza igihugu cya kongo kironka amahoro kuko kimaze kuronka amahoro ndabona ko n'ibindi bihugu bituranye byogira akamaro kanini cyane kuko niyo bamara baguma basinjirana bavuga ibi na biriya rero ndizera ko ikintu cyaba gitorera inyishu y'amakimbirane muri afurika yacu ni ibiganiro rero ndashaka ko bosikirana bagakora ibiganiro hakiri kare ntibarinde kuzaza gukora ibiganiro yani ari uko barwanya byamaze kononekara ibintu byamaze kononekara kuko twebwe abanyafurika dushaka kuza gukemura ikibazo mu gihe ibintu byamaze kononekara kandi ibintu bigeze habi niyo mpamvu ugiye ikintu nabasaba ni uko boshyikirana bakagiranira ibiganiro nk'uko ubwa mbere bigeze kubikorana bikagenda neza ariko leta ntiyabishyira mu ngiro zabire icyo nicyo umuntu nduwimana azwiho ntakikiriza Mm, Zabire Nduwimana Kugira ngo- muri Kenya urakoze cyane Eh.
kuri icyo gitekerezo cyawe kandi ugire umunsi mwiza reka dusubire kwa Jimmy Shukrani Bakomera bambwiye ko yabonetse ku murongo wa telefone Uh, Shukrani wumvise ibyo Zabire Nduwimana avuze na kare twagira Yezu Marcel wamwumvaga barimo baravuga imishyikirano bati impande zombi nizishyikirane uri aho ngaho mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndumva ko hari umuyobozi mushya wa gisirikare wa regiyo ya munani waje aho ngaho kwitegura icyo bise intambara karundura ukurikije uko ubibona wowe urabona ibyo bintu byo kuvuga amahoro ibyo bintu byo kuvuga imishyikirano hagati y'impande zombi ari ibya hafi aha
murakoze cyane mutagoma numvise ibyo marcel yavuze na nduwimana nawe nubwo mwumvishe nyuma gato ariko ah, numvishe bose igitekerezo bari bahuriyeho ari icyo kuvuga ari igisha- ari ikijaniranye n'imishyikirano ibiganiro hagati ya leta ya kongo n'abarwanyi ba makumyabiri na gatatu Eh, reka mubwire ko uyu muyobozi wa wikene rejo militaire uyoboye eh, abasirikare bo mu rejima ya munani y'ingabo za frdc yaraje i- imbere y'abanyamakuru yavuze ko twe twose twafashwe n'abarwanyi bari makumyabiri na gatatu ah, tugomba kugaruka mu maboko y'ingabo z'igihugu FRDC arabivuga neza imbere y'itangazamakuru ah, kandi yizeza abaturage yuko umutekano ugiye kugaruka neza mu karere ah, mu- mu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ah, aho ndavuga muri Rutshuro Masisi n'ahandi hitwa Beni no muri Ituri ah, murabona ko ah, ari- ari ari uturere turi mu mu buyobozi bw'igisirikare reka ubwire ko mutagoma ibiganiro buno hagati ya emu makumyabiri na gatatu na leta ya kongo kubaho kw'ibiganiro cyangwa imishyikirano biragoye cyane kuko muribuka yuko leta ya kongo ya- ya- yafashe umutwe wa emu makumyabiri na gatatu nk'umutwe w'iterabwoba kandi igihe yabivugaga perezida felix tshisekedi ubwe yaravuze ati nta gihe afite cyo kuba ya- yakwicarana n'imitwe y'iterabwoba Ah, hariho n'indi mitwe myinshi ikorera hano muri congo ah, aho byatumye ni uko hari ikintu wenda kigiye gukorwa ibiganiro muri buka by'i nairobi ariko ntibyagize icyo bigeraho ubu ngubu ikiriho ni intambara haba ku ruhande rwa leta ya kongo haba ku ruhande rwa emu makumyabiri na gatatu ubona yuko ikintu biteguye gusa ni intambara intambara ah, kuko nk'uko uyu mukuru wa frdc yabivuze ah, yavuze yuko nta gihe na kimwe bafite cyo gutakaza nta gihe na kimwe bafite cyo kuba barekera abarwanyi ba makumyabiri na gatatu wenda n'uduce dutoya n'amasantimetero matoya ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo uko yaje ah, n'uko yavuze imbere y'itangazamakuru hano mu mujyi wa goma bigaragara yuko ingabo za kongo ziteguye kurwana so a- aba bagenzi banjye marcel na ndiwimana mbabwire yuko umwuka uri hagati ya frdc na m23 nta mwuka w'ibiganiro uhari isura y'ibiganiro kabisa y'imishyikirano ntabwo ndi kubibona ahangaha kuko hari no ku ruhande rwa makumyabiri na gatatu nabo bavuga yuko bafite determination biyemeje kurwana kugeza igihe bakuye eh, ba- ba- ba- bageze ku ntego yabo intego yabo uko umuvugizi wa emventura yavuze intego yabo ni uguhindura ubuyobozi baga- ba- ba- baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuko hari byinshi byavuzwe bavuga bati no emventura ni abakongomani ariko ku ruhande rumwe abakongomani bamwe na bamwe bakavuga bati emventura si abakongomani ahubwo ni abanyarwanda Eh, ukabona ni ibintu biteye ikibazo so ibiganiro n'imishyikirano byo muri ino minsi sinzi yuko wenda byashoboka kuko ariko uruhande rwa rw'ingabo za kongo rwiteguye imi- rwiteguye intambara intambara ikomeye atari intambara yari isanzwe ku ruhande rwa emu makumyabiri na gatatu byo muri kubibona ah, no ku rwego mpuzamahanga murabibona emu makumyabiri na gatatu ifite ibirwanisho emu makumyabiri na gatatu nayo ubona ko yiyemeje wenda gufata intara ya kivu yose urabona ko ibiganiro byo mutagoma Bisa biragoye nkaho, kuvuga ngo mm, bis- bishobora kuba bis- bishobora kuba ibyo ni ibintu wenda ibyo ku bwanyu mbona bigoye kandi bigaragara ugereranije n'uko umwuka uhari muri ino minsi ugereranyije n'ibyo ubonesha amaso shukurani bakomera nanone ihangane ugume ku murongo wa telefone tubanze twakire n'iy'ibitanga elise ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane kuba ijambo Eh, uherereye he n'ibitanga hanyuma igitekerezo cyawe
ngeze mu burundi ariko ndi ku mupaka w'uburundi rwanda Mm.
Eh, mu- mu majyepfo y'u rwanda ariko bimaze igihe nkurikirana icyo kibazo kijyanye n'ibyo muri congo Mm.
je ndabona umenga congo yo ubwayo ikibazo ifite nishaka kuki- kucyerekana neza ngo iba yo kwicara hamwe n'imigwi itavuga rumwe nayo
komeza Hello? Eh, ndabona rero ko mu kibazo cyayo yari ikwiye kuba irafata umwanya ikabona yuko ikibazo cyayo ikwiye gufata umwanya leta ikicara hamwe n'imigwi baba batavuga rumwe mu gihugu
bakaganira bakajya mu biganiro n'ibitanga elise urakoze cyane kuri icyo gitekerezo reka twambuke tujye kwa nduwamahoro benjamin
Mm.
Benjamin.
ikibazo gihari Mm.
ni ikibazo gihari ntabwo uko babibona nk'uko mu kanya birebaga ku mbuga nkoranyambaga abantu bigoma bari kwigaragambya Mm.
ntabwo biriya bintu bikwiye kubera ko uko byagenda kose ndabona amahoro azaboneka ari uko kiriya gihugu gicitsemo ibi- n'ibihugu nka bitatu kubera iki benjamin
impamvu ariko mbibona Mm.
ni ukubera ko ubuyobozi bwa kongo buyobowe n'umusivire reka mbyite gutyo kisekedi ibi bihugu byacu bigendanye n'amateka yabyo kubiyobora uri umusivire bisa n'ibigoranye none se ubu wambwira ko igihugu cya kongo oya cyabuze ubushobozi oya, bwo oya buretse kwitabaza kamikazi oya buretse oya buretse kuko none se ibihugu byose muri afurika biyobowe n'abasivili byacitsemo gatatu
ibihugu hano muri hano muri muri gararake yacu dutuyemo nawe urahazi niho uvuka Mm.
biragoye kugira ngo umuntu abashe kubona sitabirika ari umusivili ibyo ni amateka uzi kuva muri za mirongo inani na oroshya oroshya nkwereke none Mm.
buriya muri tanzania uriya mumama ni umusirikare
aha muri tanzaniya ko rero itandukaniro batacitsemo rihari ko batacitsemo gatatu Itandukaniro- muri kenya uriya mugabo ni Itandukaniro- umusirikare ko batacitsemo gatatu
buriya itandukaniro rya mbere narivuga nko muri tanzaniya Mm.
muri tanzaniya ni igihugu kitajya kigira imitwe ikirwanya Mm.
Eh, icyo ni icya mbere ngira ngo turacyemeranwaho Eh, ariko ariko urumva kuva kera ni abasivili bahayobora ntiwumva se ko abasivili nabo bashobora kuyobora neza
abasivili ndakubwiza ukuri nkubwije ukuri kujuje ibyangombwa nta musivili wayobora i burundi nta musivili wayobora mu rwanda yewe n'i bugande ngaho zitere twumve benjamin komeza
Eh, hanyuma rero u- icyo ngiye mbona Mm.
icyo ngiye mbona M23 M23 gusa nayo uko nyibona siyo ifite ziriya mbaraga turi kubona kuri tere y'imirwano aka kanya tuvugana uko kubera iki byagenda kose nubwo havu- nubwo havuga u rwanda sinabi- sinabi- sinaruvuga ngo ni rwo ariko uko byagenda kose hari umuntu uri inyuma ya M23 nk'uko na na leta ihanganye nabo igomba kongeramo imbaraga kuko ikamenya ko umuntu bahanganye nawe atari M23 nk'uko bagenda bavuga ngo ni M23
none se ubwo Bagomba muntu kukimenya.
uwo muntu utagaragara yaba yabakorera hehe oya ya- eh, bo baramubona Mm.
baramubona ariko mu buryo bwa politike ni ukubeshyanya twese turabizi igisobanuro cya politike ni ukubeshya abantu hari ikindi gisobanuro se
wowe- wowe rero bo ukagira uti barabibona ukagira uti Mm.
baramufite baramuzi ari aho ari
Eh, baramufite baramuzi arahari ahubwo nibareke guterana amagambo bakora ibikorwa
ku bwawe rero ukavuga uti Ubwanjye ni nibasaturemo ibice kuki ubyita bitatu se kuki kita- bitaba bibiri cyangwa kimwe ntabwo mvuze ntabwo mvuze bi- ku bwanjye ntibyaba bitatu gusa ahubwo ku- njyewe ubwo mbaye nk'ugiye inama y'umuvenituruwa Mm.
mbaye nk'uyigira inama yareka kuvuga ko iharanira uburenganzira ngo ngo bw'abavuga ikinyarwanda ahubwo wenda ikavu- i- igafata nk'igice runaka cya- cya kongo ikavuga uti twe turashaka ko cyigenga nk'uko sawuzandi sudani yabigezeho
Habone- Eh, nibwo baba bafite icyo barwanira gifatika ye ndi uwamahoro benjamin urakoze cyane niba ucukije igitekerezo cyawe ugira umunsi mwiza
eh namwe mugira akazi keza ntari mukomere dusubire kwa jimmy shukran bakomera wumvise rero ibyo benjamin avuze mu kanya wari urimo uvuga iby'uwo muyobozi wa gisirikare wageze aho avuga ati ngewe uduce twose emu makumyabiri na gatatu yigaruriye ndatugarura ku kabi no ku keza ariko ibyo turimo tubona n'amaso birasa nk'aho bitandukanye nabyo habanje bunagana hakurikiyeho za kitagoma hakurikiyeho kiwanja hakurikiyeho rucuru n'iyo mijyi yindi yose yo hagati aho ngaho urayizi kundusha kuko niho uri imbaraga za FRDC yatakaje aho hantu hose ihareba ni bya bindi baca umugani ngo ni ukwigira inyuma kugira ngo usimbuke neza cyangwa harimo n'intege nke za gisirikare ibyo asezeranya abanyekongo babyizera ku rugero rungana iki nturi umusirikare ariko uri umunyamakuru w'inararibonye aho ngaho muri ako gace urabibona uti
murakoze cyane mutagoma numvishe ibyo mugenzi wanjye benjamin yavuze yerekeza ku buyobozi bw'abasivile mbonye icyo nacyo wenda we ni ukuntu uko abibona gusa repubulika iharanira demokarasi ya kongo yayobowe nayo n'abasivile n'uyu munsi iracyayoborwa n'abasivile akenshi tu ujya ubona intambara ziraba ariko zigakemuka nsibe ku kibazo wari umbajije mutagoma ntinavuga yuko ari imbaraga nkeya z'igisirikare cya kongo ahubwo mu minsi yashize nigeze nkubwira yuko politiki ya kongo ijya ikinwa mu nzira zitandukanye ubu ushobora kubona usubiye muri mu bihumbi bibiri cumi na kabiri aho nyine emuvuntura yabaga yari iri muri muri teritwari ya rucurutena baba bakuye muri rucuru babagejeje ahitwa ibinyonyi babavanamo babambutsa umupaka wa kongo na uganda hariya muri bunagana aho bari bari no mu duce twa cyanzu babavanamo mu masaha mirongo ine n'umunani amasaha mirongo ine n'umunani gusa icyo gihe zari operasiyo zari ziyobowe na koloneli mamadundara muramuzi cyane wabashije guhasha emu ventura ikarangira burundu ariko harimo aho harimo ingabo emu ventura ishobora kuzagaruka aho harimo ingabo za ona ariko politike y'igihugu nibyo nawe uze nkubwira no muri iyo minsi yashize politike y'igihugu abakongomani n'ubu ntabwo bari bashobora kuyumva neza kuko urebye imirwano yabereye bunagana bunagana n'ahandi hitwa rangira aho habereye imirwano ikomeye cyane hagati ya FRDC na emu makumyabiri na gatatu ariko bakijya kwinjira muri rucuru bafashe kiwanja emu ventura yinjira muri kiwanja yinjira muri rucuru nta mirwano ikomeye yahabaye mutagoma ku kantu wenda abari kudukurikirana bose bakumve nta mirwano ikomeye yabaye bari kuri emu ventura iri kwinjira muri rucuru twagiye kubona tukabona ingabo za leta ziri kwivana mu birindiro emuzentura irinjira kuri aya masaha ubwire ko nta musirikare wa leta nta musirikare wa frdc uri aho ngaho muri rucuru hose bagiye bahava nta mirwano yaba hari n'akandi gace kitwa kako kako ni mu birometero bibiri uvuye muri rucuru santere frdc yarahavuye emuzentura irahafata nta mirwano ikomeye yahabaye imirwano yabaye uno munsi mu gitondo ahantu aho emuventura yari ishaka gufata ahitwa rumangabo rumangabo ni ikigo cya gisirikare gikomeye hano muri kivu amajyaruguru aho niho habera imirwano gusa no muri aya masaha ntabwo rumangabo icyo kigo cya gisirikare cya rumangabo cyari cyafatwa mubwire yuko njyewe ntekereza yuko ni ubushake butari bwahaba ku buyobozi bwa kongo kuko ibaze nk'iyo bavuga ngo bahaye amasaha makumyabiri n'umunani ambasaderi w'u rwanda vincent karega bamuha amasaha makumyabiri n'umunani ariko mwibuke ko mu minsi zashize tena bari bamuha amasaha makumyabiri n'ane mu mitwe y'abakongomani ntabwo twari tuzi ko vincent karega akiri i kinshasa ntabwo byari bizi None se, abaturage benshi Shukran.
bari- bari bazi ko ambasaderi w'u rwanda atakiri muri kinshasa ariko byaje gutungura abantu kubona ko ambasaderi w'u rwanda akiri muri kinshasa Mm.
icyo gihe byose byarabaye Reka- Eh, reka igihe nkubaze ka- Kongo yavugaga ati Reka- perezida felix tshisekedi yavugaga ati reka i- ibijyanye na diplomasi byose hagati y'u rwanda na kongo bivuyeho U- urabona ko politike i- irimo utuntu dusa ni- irimo n'ibintu bitari kumvikana neza ndatekereza ko ni ubushake butari bwahaba ku ngabo z'igisirikare So, njyewe ntekereza yuko i- u- uyu- uyu muyobozi w'igisirikare wa- waje hano muri kivu y'amajyaruguru agize ubushake eh, kena agater- agaterwa inkunga n'abayobozi eh, ku rwego rwa kinshasa iyi ntambara yarangira mutagoma none none se uravuga uti ni ubushake bwa gisirikare butaraza uti muri make urasa n'uvuga uti emu makumyabiri na gatatu iragira imenge kuko n'aho yafashe basa nk'aho bahayirekeye batarwanye ariko hari ibyo tubona hari ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga turabona abasirikare ba leta bavuga ko batsinzwe bavuga ko ingabo za emu makumyabiri na gatatu zibarusha imbaraga zifite ibikoresho Eh, ibyo bintu bavuga ni ikinamico ko numva bihabanye n'ibyo uvuga urimo kubona aho ngaho icyo kinyuranye uragisobanura ute shukurane
mutagoma intambara irimo kubera hano muri mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo yo iteye ukwinshi Eh, abantu bari ku ku marezo sosiyo hariho byinshi ariko twe nk'abanyamakuru si uko tubibona kuko hari hari byinshi byagiye bivugwa eh, aho usanga ingabo nyine za kongo eh, ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati twatsinze twatsinze ya ibyo byaravuzwe cyane ariko wowe ntushobora kubyumva n'abadukurikira wenda ntibashobora kubyumva ni ukuntu wenda turi kubyumva kuko ubu
Jim- muri kivu y'amajyaruguru anarizo eh, ziri gutuma abaturage bagira imyigaragambyo ya buri munsi imyigaragambyo ifite ukuntu itameze imyigaragambyo i- idafite navuga ko akenshi idafite ishingiro kuko eh, iyo abantu bajya mu myigaragambyo ba- bakibagirwa icyabateye kwigaragambya so uba ubona yuko ari ibintu bitumvikana urabaza umuntu bati muri sosiyete sivile ukamubaza muri kwigaragambya kubera iki ati turi kwigaragambya kubera ko u rwanda ruri gusapotinga emu makumyabiri na gatatu abandi bakakubwira bati dushaka yuko leta ya kongo ihasha umutwe wa makumyabiri na gatatu abandi bakakubwira ngo dushaka yuko leta ya kongo nayo ishoza intambara eh, n'u rwanda itera u rwanda ku mugaragaro so u- ukabona ibyo biba bitandukanye mutagoma navuga yuko emu makumyabiri na gatatu ntambara gifite ako kantu wenda tukumvikaneho emu makumyabiri na gatatu nabo ni abantu bazi ibyo bakurikiye bazi ibyo bakurikiye hari ikintu cyitwa balkanizasiyo cyavuzwe kenshi bagiye kugabanyamo igihugu kabiri Ni- ni nabyo- ni nabyo Benjamin ya- yahoze avuga ati ni umuti. Mm.
emu makumyabiri na gatatu ifite imbaraga ariko guverinoma nayo ni guverinoma ifite imbaraga ubushake bwa gisirikare nibwo butara- butarahaba mutagoma urakoze reka twambuke tujye ku murongo wa telefoni twakire ndayisenga ezekiel ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye n'igitekerezo cyawe Eze- Hello.
ezekiel turakumva komeza
Mm, Ndaje kubaramutsa cyane.
yego
Eh, Zima eh, ndiko ndaraba no kuvuga umugwi wa gisirikare w'igihugu cya Kongo nawe nyine nta mbaraga ufise nta mbaraga ufise zo kugira ngo urwanye aba emuventura kuko dore turiko turaraba umugwi wa emuventura ufise inguvu zidasanzwe kuko nk'icyo gice bamaze kuba bafashe ni ukuvuga igisirikare cya kongo cyari kuba gitegerezwa kuba cyaramaze kurinda imbere y'igihe aho hantu hose mu gihe abo bantu ntibari gushobora kubinjirana ngo bahashike
Mm. U- rero u- icyo dusaba abaturage dusaba abaturage ko baba barakinjura gatoya bakaba baregera inyuma kugira ngo turabe igisirikare cya leta ko inguvu gishobora kuzanana kugira ngo ntore gusubiza ibintu mu buryo icyo gice gishobore gusubira mu minwe ya leta kuko muri uyu mwanya tubona ko kiri mu minwe ya leta ahubwo tubona ko kiri mu minwe y'umugwi wa emuzenturuwa
ndayisenga ezekiel urakoze cyane kuri icyo gitekerezo reka tujye kuri ndacyayisenga eric ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane nanjye mperereye kigali butuvugana ni ukuvuga ku bijyanye n'iyo miti yo muri congo mu by'ukuri imidugaro cyangwa se n'akaduruvayo ka makaba hakabayeho ibiganiro ku mpande zombi ariko ikikunda kubabaza cyane ni uko emuventura kenshi iguma iganza ingabo z'igihugu kandi buriya ingabo y'igihugu uko byagenda kose ibizi ibirindiro ndetse n'aho igomba gukaba ku buryo umwanzi itamwinjirira ariko ikibazo kiba gihari akenshi urumva ko nk'abaturage bagizemo ibintu bijyanye n'imyigaragambyo bigaragara yuko harimo ikintu cyihishe hagati ya leta hagati na emuventura hakagombye kubaho ibiganiro hagati y'imitwe yombi ndetse bakagirana imishyikirano hagati ya perezida wa wa kongo ndetse n'uw'u rwanda bakabasha kumvikana ko kuri kimwe kuko uraza gusanga nitugaruka ku byo tugenda dusoma mu binyamakuru usanga bavuga yuko akenshi emuventura yiganjemo abasirikare bo mu rwanda ubwo rero ugasanga akenshi na kenshi bamwe bahera mu gihirahiro ntabashe kumenya ngo ukuri kurihe guherereye he twebwe icyo dusaba ni uko abashinzwe umutekano ku mpande zombi twe bavuga bati uruhande uru n'urungu rubogamiye ahangaha cyangwa se urundi n'uru noneho twebwe tukamenya ngo ukuri ni ukuhe kuko akenshi usanga bashinja u rwanda ko ari twe tuba twateye ariko mu by'ukuri natwe nta makuru tuba dufite niyo mpamvu usanga akenshi n'iyo mitwe iguma aho ngaho rero igihe numva icyo nasorezaho ari uko imitwe ya politiki yombi n'ingabo ndetse n'umutekano bakicaye bakaganira bagafata umwanzuro kuko akenshi abaturage bazabigenderamo murakoze urakoze cyane ndacyayisenga eric reka twihute nanone tujye kwa fayida sami n'ibitanga ndabona afite nimero yo muri kenya n'ibitanga ikaze mu kiganiro muri sanga
ubwo mwakoze cyane ngaha muri kenya inayironi nari ko ndakurikirana iki kiganiro cyane kuri iyi mirwano iri hagati ya ya kongo n'umuhari emutiyeni yego
rero ndi ko ndaraba ndabona neza yuko iyo regisitance ikomeye cyane kuko ku ruhande rw'igisirikare cya leta byaba bishoboye kujyana na emutiyeni turuwa iyo mirwano iba yarahagaze kandi yabona emutiyeni turuwa yari ifite ingufu yo kurwanya ngo itemetre yinjire indani mu gihugu iba yaratsinze which means rero rero ngaruka ku izo ntererano za dogere na ezekiel nk'uko bariko bavuga yuko biba byiza iyo migwi ibiri yoja hamwe ikiga ku mutungo w'igihugu bakavuga ati twebwe igihugu cy'iwacu ni icyacu tucubake twicare hamwe nk'abenegihugu turabe ahari aho conflict ahantu hariko haba iyo migwi iyo mikiranirano ahantu ihagaze tujye hamwe hanyuma dushobore gusitatiwa ukuntu twashobora gutorera umuti ikibazo kiri muri congo kuko bamaze kuba bongera kukigarurira ako gace biragaragara yuko congo ishobora kwicamo imice ibiri icyo nicyo cyari igitekerezo cy'ibanze mu bakozi fayida sami ntibitanga urakoze cyane kuri icyo gitekerezo ugereje ku banywanyi b'ijwi ry'amerika dusubire kwa jimmy shukran bakomera umunyamakuru wa kivu morning post na kivu radio 1 turi kumwe ku murongo wa telefone ari igoma mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aharamukiye imyigaragambyo yo gushyigikira ubutegetsi mu ntambara burwana n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu zirwanya ubutegetsi nyine bwa perezida felix cisekedi cilombo bwana bakomera ejo bundi wari wanditse ku zindi nyeshyamba za, za ndimendime n'indi mitwe yitwaje intwaro uvuga intsinzi leta ya kongo yari yatahukanye eh, igaba igitero mu birindiro byazo bigaragara yuko leta ya kongo ijya kurwanya izi nyeshyamba ahandi bigakunda ariko kuri m makumyabiri na gatatu bikaba umuravumba w'izuba ntubona ko emu makumyabiri na gatatu ifite imbaraga
Ah, urakoze cyane mutagoma emu makumyabiri na gatatu nibyo ah, ku ruhande rwabo nabo bafite imbaraga ah, kuko ugerageje kureba muri operasiyo zabo za gisirikare takitike zabo ubona ko ni abantu nabo bafite imbaraga kandi ah, biyemeje bafite umugambi kandi mu ntekerezo zabo uwo mugambi tu bagomba kuwugeraho kuko gufata teritwari nka rucuru gufata teritwari nka rucuru ntabwo ari ibintu byoroshye kuko byari byarananiranye Ah, kuko no muri bibiri cumi na kabiri bibiri cumi na kabiri naho bari baragerageje gufata ibice bimwe bya teritwari ya rucuru ariko ntabwo byakunze bafashe ibice bimwe ibindi ntibabigeramo ariko uyu munsi kuba bashoboye gufata teritwari ya rucuru bari gusiga ni uduce duto tumwe na tumwe tu tutari twinshi cyane batarageramo ubona ko emve turifite imbaraga ariko nibyo naze nkubwira mutagoma ku bushake bw'igisirikare hari ubushake bw'abanyapolitike bwo muri congo nibwo bukibura hariho sinzi ukuntu na- nabivuga na- mvuge nti wenda hariho ah, n'ibintu hariho wenda no kutumvikana hagati y'abanyapolitike ah, bo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ari nabyo biri gutera imiduga- imidugararo ah, mu baturage bamwe na bamwe hano muri kongo kuko ujye kureba hari itangazo eh, ry'umuryango ry'umunyapolitike witwa claude chito ni u- ni umunyapolitike ukorera muri kivu y'amajyepfo mu ntara ya kivu y'amajyepfo avuga ati hajemo ikibazo cy'uwitwa john numbi general uwo ni umujenerali wahoze ari umujenerali mu gihe cy'ubuyobozi bwa perezida ah, joseph kabila bivuga ko nawe yaba ari hamwe na- n'abarwanyi ba makumyabiri na gatatu icyo cyaje uwo munyapolitike arabisesengura abivugaho neza Ah, yavuganye n'itangazamakuru avuga ati uyu john numbi kuba yagaragaye wenda nk'uri inyuma y'abarwanyi ba makumyabiri na gatatu bigaragara ko wenda hariho emuventira ifite ifite indi nkunga wenda ku ruhande rw'abanyapolitiki bo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo rena ibyo ni ibintu bigaragara mutagoma kuko ah, iyo ari amaoperasiyo iyo intambara ziri gukorwa usanga abantu abanyapolitike badatanga ibitekerezo bimwe ubwo ni ibikwereka yuko politike ya kongo ifite i- i- i- imigambi yayo bitajyana n'uko abaturage bo bari kubibona perezida felix tshisekedi aravuga ati njyewe sinshobora ku- kuganira kuganira n- n- n'umugwi wa bibiri makumyabiri na gatatu umugwi afata ko eh, ari umutwe w'iterabwoba ntashobora kuganira nabo yewe makumyabiri na gatatu nayo ikavuga ati igihe leta ya kongo itaremera kubahiriza amasezerano twagiranye natwe ntidushobora kureka intambara mu gihe ah, monesco nations unis ah, nayo ivuga ati emu makumyabiri na gatatu ifite ibirwanisho kuruta ibyo monesco ifite kandi tuzi ko monesco ni igisirikare mpuzamahanga iyo nka monesco ivuga ngo emu makumyabiri na gatatu ari umutwe w'inyeshyamba ngo ntabwo ngo ufite intwaro zi- zo- zo- zo na monesco itagira emu makumyabiri na gatatu izo ntwaro izivana he izivana he ah, ku buryo nka monesco antonio guterres ashobora kuvuga ko emu makumyabiri na gatatu irusha na monesco imbaraga kandi monesco ari igisirikare eh, mpuzamahanga mutagoma So, urabona ni ibintu biba bitumvikana naho ku ruhande rwa leta nabo abanyapolitiki ubona bata- batabyumva kimwe hariho eh, sinatinya kukubwira yuko harimo abanyapolitiki bamwe baba bari bashyigikiye emu makumyabiri na gatatu kuko biragaragara byaragaragaye ubwo perezida wa- wa- w'inteko nshinga amategeko wa- wa kongo avuga ati hari abadepite bamwe ba- bakomoka muri mu- mu burasirazuba bwa kongo baba bari inyuma y'ibisirikare intwaro ariko nyuma abo badepite nabo ba- ba- ba- ba- bashyira itangazo ahagaragara bavuga bati eh, ibyo umukuru umukuru w'inteko nshinga amategeko ya kongo yavuze Urakoze.
ntabwo ari byo So, Ura- ukabona ukabona nawe
jeme shikirani mako shikirani bakomera urakoze badepite nabo amasaha am- amasaha tubanye ayandi yandi shukran bakomera wihangane kubera ko gusoza ikiganiro birageze reka ngushimire cyane uruhare wagize muri iki kiganiro nshimira n'abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika n'abandi bose batanze ibitekerezo byabo coronelis ku buhanga bw'ibyuma na nadia taha wamfashije kubagezaho ikiganiro kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mu kanya saa kumi n'ebyiri n'amakuru